uh, blessings but i just dey quiet unto say mo give elder respect since elder no respect himself eh, we go tell am the truth you understand me so una see this protest since eh e go for don happen see we go for don address this issue since you see how this petrol now we for not dey here now e just be like say this protest come be like say medicine after death you know what i regret supporting peter obi i will say it again i regret support Peter Obi. E get one mumu talk when I don't hear recently. The talk they fly left, right, and center. Usually when I hear the word, I just say okay. Now during that time when they plan the process, I say okay. Now some people just coin out the hashtag to take divert people attention from the protest, you know. it don't must go. What I tell hear I might say they just they just use that to divert, but the word not popular. To the extent that I can't see where Governor Sanwo-Olu grant interview, I've got an interview, I mean, uh, somewhere talk, and myself on newspaper say he is condemning the people trending Igbo must go. I say, ah, this thing not a popular. It oh. don't even catch governor attention. What exactly is happening? So, yesterday, some people were having some meeting on Twitter. You know, they are Twitter meeting. When they get, they plenty. And somebody started saying, They must protest, people must go, they should go back to their land, they should do this. And then I had a lot of questions to ask. Let me go through the video first. Watch this. Oh, so, Yoruba, we should stop complaining because we need to protest. We need to come out and protest. Igbo are disrespecting our institution. They disrespect our traditional ruler. They disrespect all our all our headers, and they can't take it in their own space. Okay. Therefore, we must not fold our hand. I just have to tell everybody this. This protest, your Igbo must go, and the uh, scrap of, uh, of a uh, unitary system is a must, and it's coming, and it's going to be loud. Okay. It's going to, whoever that want to die should, it's in our space. This is the, our heritage. This is the land our father fought for. And we will not allow anybody, no matter how many acres of land you buy, it is our land. Okay. And your land, that uh, your purchased land have expired time. Okay. Therefore, you cannot claim ownership. So thank you, uh, uh, Madam Ajoke, for uh, that. Uh, uh, uh, uh, sir, let me just quickly say this. I appreciate uh, you, sir, Baba Omega. But you know, uh, we need to be very careful so that we don't play in the ends into the ends of the enemies. We are still within the context of Nigeria and asking for the expulsion of any ethnicities within our space, it, uh, we can make statements like that, but uh, we need to be very, very careful of uh, the diplomatic uh, consequences. But we can make statements like that? Uh, of how they are going to twist it. Okay you know, we live in a place where people are naturally very, very manipulative already. Mm. So I support that um, the end should come against the unitary system of government. But uh, the issue of uh, saying any ethnicities must be forced out of our state space cannot be uh, we need to be very careful. You can be accused of terrorism, incitement, or any other thing. Um, Ààrẹ So so so the host of the program did not even condemn what the guy said. The host of the program was actually just saying we should be careful how we say it. So that you are not accused of something. He clearly said we can make statements like that. But let's just be careful. To think that there was a jokey in the Twitter meeting. Question number one, what do people really do now? because the organizers of this protest all the people were front and there was no one igbo man there but the yoruba people are blaming the igbo people for it not all of them those ones that are tribalists that are looking for somebody to blame they are blaming the igbo people for it that's one secondly if na igbo man talk this word na dss for don find am arrest but yes somebody is saying something like this and the person twitter handle is showing and nothing is going to be done to the person Governor someone look and come out and tell us he condemns this statement. But inside his cabinet, are uh, they, are they really condemning statements like this? Because their body language looks like they're even supporting statements like this. What is really happening in Nigeria? What exactly is happening in Nigeria? You see, when you keep, keep doing this, you're going to make young guys making their money to rather go back to their state and start building their house in their state jeje make dem come rent house for lagos the guy wey dey talk this now, if you check am now he don dey hold house rent and the landlord the hebrew man na the only mumu talk eh no matter how much land they buy they have an expiry date so come on come on come on this talk is getting serious and people will buy it people will buy it and when people buy it it's just a matter of time before they start campaigning it. More than not put this country for trouble. Oh. More than not put it, all the way they talk, they never born on a during civil war. Oh. More than not put this country for trouble. Oh. And the civilian yes, are not doing anything about it. Because they don't use one person as scapegoat, the rest go hear what. No wahala peter obi is not fit to be president never reach he never ready was not ready he just come and come wine us come give us false hope wey not be am peter obi you knew that before you collect this power I e not go easy for you you know you even tell us but after the court declare uh, your opponent president what do you do you you leave us for hunger now now they suffer when one protest protest before you said no make everybody calm down we calm down we were waiting for you to hear from you you go soon do something go soon do something we waiting now never do anything we dey do emotion dey use emotion dey use emotion dey play politics you dey whine me tinubu go fall you go dey write am sorry mr president meaning we wey support you we be fool you know how many enemies i get because of you you know people wey i carry any people wey don do me anything just because say they dey support party wey don tell you i go dey vex i go dey block people people wey suppose even help my life i saw them you know what i do to mercy johnson and the rest celebrity you know people wey i call as even pastor attack them now what? wey hospital be doing e dey do emotion atiku go fall e go say sorry the other one go fall eh sorry But they use your your twitter handle They they write apology episode one episode two episode three of the for tinubu write episode one episode two They apologize so sorry for that that, that one one sure Now that one will because of our akoma campaign for you no people went back for your matter e no people wey die aja say want to rest in peace When you don't call them fool people support you finish Now you come dey die with your enemy when you wan die with your enemy now you know you wan use long spoon you use ordinary hand They follow dem they eat Let me say you don't call us mugu When you wetin kenneth go talk now, truth i just fire since i just they they they calculate say this protest wey be mo say i wan do I wan still calm us down you no talk anything tabi we come down school finish you talk say i come back for your matter i put your complaint for my head if i dey comot outside dey live in fear i was maybe in fear my house because i know wetin dey happen for people to people i dey hear scores i mean na the other girl wey still take am upon herself for this this social media dey say eh, wetin happen to the girl dey say sleep na him no wake up for your matter i go They come out i go tie tie my head. This disguise That's how i be it. i was living in fear today what are you doing what are you doing this protest i'm not coming out again to protest or anything i know they come out eh i don't live in fear Rich. i no i no people endanger myself i no people my parents in pain peter obi you contribute to this world they face now you join you join people really believe in you they support you they bring out money come say ah they don see messiah you give us hope you raise our hope go up then you you you fall am down na we come be dey do ha we we as we tell here so we dey vex peter abi dey abi dey did they pay you they give you money did they pay you we no know wetin dey happen Eh, peter abi go soon come out with you won't wait for another four years when power don ready this year, no you are waiting for another four years say okay o oh, that four years go come campaign for you when power don ready reach your opponent ah you are not ready sir no even try it again say you dey come and not make me best. Not try am if you wan come and send me the vote for you just dey apply for see go do senate or or go as of assembly you see presidency truly truly cannot handle that power if you enter this power you go in fact if this power reach your hand you go throw away and give your opponent the way eh, good luck say brush throw away am for buhari na wetin you go do be dat so now your think and your rest you see presidency is not actually your thing kenneth okonkwo did not lie i go just keep it calm to see wetin you go talk you go see come and address as you no hear your opponent say grab it grab it na so man dey do every woman if they attend burial from one state to another the people dey tell you they they do they use your platform well if I tell you, like say you come and make we blow you we don blow you now na the how you use your platform dey do na na to dey console your opponent dey go for condolence visit dey go party birthday dey do like say na you better pa you dey do olioli one is olioli take take rule nigeria dis country dis country wey dem dey grab power by you talk caracas when you talk that thing say it's not going to be easy i believe you i say yes when you were in court i say my my followers una no worry una never know who peter obi be i come dey give dem hope now knowing that i just dey fool myself for social media as if me say i come die throway na so e the matter na so your fit come and come very soon na you go see school come out tell protesters make dem calm down dem go really obey you Now wan wait for 2027. twenty seven abi na twenty twenty seven na one power don reach your hand abi e go come e go come say hey na you be peter obi o come give you i regret i regret people wey go help my life i sorted them because of you i fought them i make many people wey no do me anything my enemy today you are dining with them before e fall sorry sir you go soon do birthday may you wish happy birthday sir happy birthday mr president Now we be mumu now. Now we i'm not a fool i withdraw i see and na the actually first time when i dey support campaign for person be this because i saw how real you were genuine wey peter obi be but at the end wetin you do I beg i no do again wetin wan happen make see i no put water for mouth talk am say i regret wey i take support peter obi i regret if i know e go for even better say you no come outside make we just even vote for the apc at least they would have make my our life hard like this because never was reach this extent e be like say as you come involve dem come dey vex for us the more yeah as you come involve yourself dem come dey vex i regret o oh, peter obi you come and unwind us next time we never even try believe anybody anymore you wan do politics you dey put emotion wetin be emotion you gats go ask make you dey there i no understand you wan come fight for people wan come save nigeria na like this you take save nigeria na like this is our big take save nigeria like this no wonder dem eh, dem no mock dem dey drag you you no fit do anything na now fit talk dem know say you no fit do anything i never knew he's going to be like this Now put my life in danger. Make many people my enemy. Talk of men of God. When we say the Lord, they even they tell their members, say, may they support with our be our best for them. Really? Really? Now like this, one thing, move. See, this country now don't consume us. This country now, now don't consume us. It'll be, what I will tell you, say, you never that, you don't even try it not come out again not come out well what are we even waiting for one year don go wetin you wan do nothing apart from to dey at ten d burial wetin nothing na so my parents go go church dem tell dem say that your daughter tell her make she stay make she take calm down the way she take dey talk the way she take dey put this politics matter My parents were even living here with me. I said, No, mommy, I no go calm down. I thought I don too go far for this thing. I no go rest to say I come down. I saw you for your zoo. They calm you down. That time wey I that day, yes, everybody the best. Now I come be mercy after death. When you yourself don't already congrat, yeah, you don't tell your opponent say you don't address our Mr. Who who be we wetin wan be do? No, waiting one. do, waiting one. happen? Eh? all this one wey oyaze do na ah